iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi short waves mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika ntongere mbaha ikaze mwese ariko abatabasha kudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mukomeze mutwihanganire ikibazo kiri hafi gukemuka uyu munsi turaganira ku buringanire mu rwanda ese uburinganire hagati y'umugabo n'umugore mwe mubona gute turabigarukaho rero mu mwanya muri kiganiro muri isanga muduhe nomero zacu umutumirwa wacu yakoze ubushakashatsi kuri icyo kibazo muduhe nomero zanyu rero tuze kubahamagara nomero yacu ya watsapu mwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe twakiriraho umutumirwa wacu ni madame marie goreti mukanzigiye madame mukanzigiye uraho neza urakomeye
muraho neza ngushimiye cyane gushimiye kuba witabiriye iki kiganiro ukitaba ubutumirwa bwacu hanyuma ukemera no kuganira n'abakunzi b'ijwi rya amerika ikaze rwose
yewe nanjye ndabatumiye ko ndabashimiye ko mwantumiye nishimiye kubana namwe nuko nuko nk'uko rero nari mbivuze uyu munsi turaganira ku bijyanye n'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani inteko rusange y'umuryango w'abibumbye onu yemeje kandi imenyekanisha itangazo ryo kwamamaza hose ibyerekeye agaciro ka muntu ni itangazo mpuzamahanga ryerekeye uburenganzira bwa muntu cyangwa se iyi nteko mpuzamakungu y'agateka ka zina muntu dekararasiyo univeriseri de droit de l'homme ari byo mu cyongereza univerisari dekararasiyo of human rights iyo nteko rusange rero yasabye ibihugu byose biri muri onu gukora uko bishoboye kugira ngo iryo tangazo rizatangirwe ku mugaragaro ryamamare hose kandi risobanurwe cyane cyane mu mashuri hari amato n'ayisumbuye mu bihugu byose iryo tangazo rikavuga ko abantu bavuka bareshya kandi bafite uburenganzira bungana muri kiganiro turaza kwibanda ku ngingo ya cumi na gatandatu ivuga ko abagore n'abagabo bafite uburenganzira bungana bareshya imbere y'amategeko ese niko bimeze intambamyi ni izihe ni izihe ngaruka bigira iyo ubwo buringanire batabubona kimwe aha ndavuga cyane cyane nk'abashakanye umunyarwandakazi marie goreti mukanzigiye nk'uko nari mbivuze yakoze ubushakashatsi ku buringanire hagati y'umugabo n'umugore mu rwanda ibyo rero yagezeho bikubiye mu gatabo yanditse asoza amashuri ye y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza araza kudusangiza rero ku byo yagezeho muri ubwo bushakashatsi n'uko ubwo buringanire nyine bwifashe mu rwanda none rero madamu marie goreti nagira ngo ngusabe ubanze wibwira abatwumva hanyuma udusobanurire uburinganire ni iki
uburinganire ni mu by'ukuri ni ishingiro ry'uburenganzira bwa muntu nk'uko babivuze kuko twese abahungu n'abakobwa abagabo n'abagore twagombye kuba tureshya imbere y'amategeko dufite agaciro kamwe dufite n'uburenganzira bumwe imbere y'amategeko Ah, ubwo sinashyizemo imbere y'imana ariko mu by'ukuri tugiye no mu ijambo ry'imana turasanga ko twese twese twaremwe mu ishusho y'imana ni rero uburenganzira cyangwa se mm, uburinganire ni ishingiro ry'uburenganzira bwa muntu n'agaciro ka muntu niko jye na- niko nabi- nabivuga niko nabisobanura Ye. Ah, hanyuma nkuvuga hari icyo naba nibagiwe ushobora kuba wakongeraho mbere yuko dukomeza
Eh, ntacyo bibeshya ariko wenda nakoseraho gatoya ko eh, ubushakashatsi nabukoze mu rwego rwo kubona ibyo bita masitazi nkeka ko ari igice cya gatatu cya univerisite Icya- ye, mbabarire Eh, navuze icya nyuma- kabiri nyuma ya lisanse hazaho masitazi Mhm.
ni ubushakashatsi rero nakoreye mu- mu murenge umwe wa- wari- witwa ririma mu bugesera mu ma- burasirazuba ah, bw- bw'igihugu akaba rero ari ahantu mu by'ukuri hatari kure y'igi- ya- ya kigali ha- si igiturage cyane kandi burya u rwanda uzi ko ari rutoya uzi ko imyumvire yihariye ushobora kuyisanga n'ahandi Mhm.
kandi se mu by'ukuri nubwo ariho twabashije ndetse nta ntabwo nabikoze byenyine ariko nyine abarimu muri universite banyigishije Mm.
kuko ni nabo twafatanyije no guhitamo ngo tugiye gukora kuki bitewe n'imyumvire kuko yaba ugaragara ko it- idahari yumvikana ku burenganzira ah, cyangwa se ku bu- ku- ku ihame ry'uburinganire benshi bakaba baryitiranya n- n'ubwuzuzanye Ye.
eh, ubwo wenda baraza kongera kurigarukaho Ye, mu turabigarukaho by'ukuri ni nayo mpamvu twahise tumu- tuvuga ngo reka tugende tujye ku- tu- tujye kureba abaturage tujye kureba abantu ah, m- bashinzwe kubishyira mu bikorwa mu ngo ese ba- ba- babyumva gute mbere yo kubishyira mu mu- mu bikorwa Mm, Ah, nagira ngo nyine urugero, nkubaze ntabwo intego ugeze mwari kure mufite cyane Ib- ibyo basobanuye nibyo bwakozwe ah, kugira ngo ubushakashatsi bwakozwe kugira ngo twu- turebe ko abaturage bafite imyumvire imwe ku buringanire nimba batabwitiranya n'ubwuzuzanye Mhm.
nuko babukore- nuko babukoresha mu mibanire yabo ya buri munsi mu rugo Ye. none se u- umaze gukora wavuze ko ubushakashatsi mwabukoze muri benshi ufatanyije n'abarimu ariko u- tuvuge ku giti cyawe umaze gukora ubwo bushakashatsi wabonye ibyo watekerezaga mbere bitandukanye n'ibyo ubushakashatsi bwakweretse itandukanirizo niba rihari ryaba ririhe
itandukanirizo twasanze yuko icya mbere ni uko ah, ubu- ah, uburinganire hagati y'umugabo n'umugore benshi bara- abagabo cyane cyane barabwitanze ni ni cyo kintu cya mbere cyose kintangaza baravuze bati niba ari ikintu kirimo gusenya ingo ni- ni- ni- ni iki kigare murimo kujyanamo abantu bakitaga ikigare cyane ati ni iki kigare murimo kujyanamo abagore muba- mubabeshya ko tu- tu- tungana imbere y'amategeko kandi ko tunganya ubushobozi n'ububasha ndetse n'ijambo mu rugo Mhm.
Ah, mpita numva mpita numva noneho nda- ndakanzwe cyane kumva ngo i- bya bindi byari bije bisa naho bigiye gu- kuzamura wa mwana w'umukobwa kugira ngo wa umubyeyi w'umugabo yumve avuga ati umwana wanjye ntabwo azahohoterwa umwana wanjye azahabwa uburenganzira umwana wanjye reka muhe uburenganzira kuko maze kumenya ko ah, ntahataniye n'umuhungu byahise rero bi- bi- bisa naho bi- bi- bingonzemo gato kumva kuvuga kuvuga ngo ni ikigare murabisha aba- abagore ntabwo tuteze kurenganira Mm.
ako niko ka mbere kahise kanyereka ko imyumvire bafite atari yo Aba- ubwo ni ku ruhande rw'abagabo Mm.
noneho muri rusange n'abagore tuvuganye numva baravuga abenshi kuko bari abakirisitu nakoreye ahantu hatuye abantu b'abakirisitu wenda niyo njya mu bayisilamu cyangwa se n'abatarimo n'abadafite imyizerere wenda nawe kugira andi makuru mbona ariko menshi nagiye mbona wabonaga avuga ngo ntabwo dushobora kubeshya n'abagabo muratubeshya nitubiramuga ati- ati- bati tuzi aba- ababigerageje no kwereka abagabo ko bareshya nabo barakubitwa barangije bahunga n'ingo bazivamo turiho no kutubeshya ni mu gihe muringanira aho ngaho i kigali mugabane imyanya Mm.
ariko twebwe mutureke tuza- tuzuzuzanya Mm.
Eh, Ntabwo ari- nabyo bya- nabyo byarantangaje none Ko baravuga iyi bati myumvire ntabwo yarantangaje." dushobora kureshya cyangwa barabishaka ariko barumva bidashoboka
barumva bidashoboka barumva ari inzozi barumva ari ukwigerezaho niko tubivuga barashaka kubiharira abanyamujyi Ati, mwebwe ab'i kigali nimugende Eh.
muringanire No.
nimugende muringanire muharanire imyanya mu muyige mu mugende mu badepite mu baminisitiri ariko murimo muratubeshya nituramuka tuvuze yuko eh, turinganiye n'abagabo tuzahura n'ingorane kuko twabasanze muri ayo mazu yabo twanganya uburenganzira gute kuri ayo mazu twabasanzemo Mm.
dusanzwe tuzi ko bibiri tubwira ko ari- ari imitwe ya- y'ingo none murashaka ni abatware none murashaka ko turinganira ese mwagira ngo nabo bajye boza amasahani mwagira ngo se bajye badufasha guteka no no no- no no koza abana U- u- ibyo bintu nabyo usanga tu- tugize aho tubigarukaho ariko hari ibihano by'itegeko kugira ngo dusanga yuko mu by'ukuri ya myumvire ishobora kugenda ihinduka bitewe no kugenda ibiganiro byiyongera Mm. Nu- urabivuze kandi hari n'aho ubivuga no mu gitabo cyawe uvuga ko ah, benshi mu bagabo n'abagore bahitamo ijambo gukoresha ijambo ubwuzuzanye aho gukoresha uburinganire zimwe muri izo mpamvu nyine urazidusobanuriye ariko kandi ibindi bakubwiye bitari ibyo ngibyo ni iki gituma bahitamo nyine ubwo bwuzuzanye aho kuba uburinganire
icya mbere ni uko jeneri ntabwo abantu bari bamenya neza uburenganzira bwabo kandi n'ibibabwiye baravuga bati turimo uradushuka mu by'ukuri tuvuka twese tu- tu- tungana umwana w'umukobwa n'umuhungu Bwe- twese twa- turi impinja bavuka ari impinja impinja zagombye gufata kimwe zagombye kwitabwaho kimwe ariko noneho tugarutse ku byo abo bamama abo bagore bambwiye bambwiye ati ubundi ubona umwana w'umukobwa n'umuhungu bavuka bameze kimwe Ba- ugahita ubona ko akabazo ka mbere ni ukwitiranya igitsina eh, ni- ni- eh, n'ijambo genre Eh, sinzi ko nahita kuko mu mu kinyarwanda ugiye kureba usanga ri- rivuga ubure- rivuga uburinganire Mm.
iyo dushaka kugira ngo tubijyane imbere y'amategeko ariko ubundi tugiye kuvuga i- mu mu- mu zindi ndimi twavuga ko bitandukanye hari sexe hari na genre Mhm.
izari rero izana cyangwa se izenda ni ikintu abantu bi- bahita bita wa mwana uvutse bitewe n'uko bamubonye ko afite ibimuranga by'umukobwa cyangwa by'umuhungu Mm.
noneho ibyo- ibyo- ibyo bamuhaye bi- ibyo bamuhaye bigom- bimuranga bitewe n'ukuntu yavutse mu buryo biyologike cyangwa se mu buryo bw- bw'ubuzima Mhm.
bigasa naho bigiye guhita bijyana n'inshingano agomba guhura nazo cyangwa se n'uko agomba gufatwa n'abo bantu bamwakiriye aribo twebwe Mhm.
uramwakira uti ni umuhungu ugahita uhita umwambika n'imyenda y'ubururu itandukanye n'iy'umukobwa Mhm.
ugahita uvuga ugahita utangira kumutekerezaho ariko ubwo iyo myumvire igenda ihinduka ugahita umutekerezaho umuntu ugiye kuyobora umuntu uzagufasha gukora ibi n'ibi umuntu w'umugabo ugatangira kumva yuko mbese umufashemo wa muntu w'umu- uvutse kugira ngo ayobore uvutse kugira ngo atware aha- abandi bantu azabe n'umutware w- w- w'umuryango kugeza na n'uyu munsi ntabwo ndabona abagore b'abasore babo b'umuryango mu rwanda nubwo igenda yateye imbere Mm.
bivuze yuko noneho cya kintu turacyagifite iyo ubyaye umuhungu akenshi wumva uba- ubyaye umusimbura ubyaye umutware ubyaye umu- u- u- u- ubyaye isumbusho hari umukobwa urumva bita isumbusho keretse ufashe izina rya se uwo ba- uwo se ahaye izina Eh, rye keretse ufite izina rya se Eh.
ibyo rero utu tuntu rero twose turagaragaza noneho cya kibazo ahari tuza kugera kivuga ngo ese biraturuka hehe biraturuka mu muco kenshi biraturuka mu myumvire biraturuka muri wa muco ariko cyane cyane nakwita ngo ni ubutegetsi gabo patriarchy system patriarchal system ya yindi mbese umugabo avuga azi ngo ni njyewe muyobozi nta wundi wa- ntabwo umugore yanyobora ntabwo umukobwa yanyobora na n'uyu munsi ngenda ubona mu bana bato umwana w'imyaka umunani ariko usanga a- a- iyo ari kumwe n'aba- n'aba- n'abakobwa benshi ntabwo aba afite sekirite abavuga nanjye akanyita umukobwa ngo ariko ngo hano hantu ngo ndi kumwe n'abakobwa gusa njye ndumva ngo ngo numva nshaka kujya kureba ahubwo ngo dukine ntabwo ariko Ntashaka nta kintu twa- twamumariye gukina n'abakobwa nyine.
Yako na- i- i- ntabwo- agahita nawe akwita umukobwa kuko n'ubwo uri mama we Mm.
arumva yuko mbese nta kiri bumumarire mu byo yifuza rero ni imico wi- abana bisangamo bitewe n'ukuntu twabakiriye Mm. rwose ubwo uvuze noneho ngiye uranyemera ngire no ku mukobwa nawe tugahita tumubona yuko ari umwana ugomba guhita agira isuku ajya aku- akundishwa kuba mwiza agomba kuba afite isura yemewe mbese nk'abakobwa iy'abakobwa agomba no kwiyitaho cyane niba adafite agasura keza akakiyitaho ugasanga ndetse atujwe no kwisiga no kwitobora no gukora imisatsi akayihindura kugira ngo abe a- abe akantu keza abe ikintu cyiza imbere ya wa muhungu ugomba kumutegeka Mm.
no kumuhitamo akamukunda yego rwose wahise usubiza ikibazo nifuza kukubaza muri ubwo bushakashatsi nyine ninashatse kukubaza ikintu wabonye gishobora kuba cya- kizitira uburinganire hagati y'umugabo n'umugore ariko nyine nk'uko bivuga harimo iyo myumvire harimo ako gaciro gahabwa umuhungu kurusha umukobwa hari umuco n'uwo mukobwa nyine nawe ushaka kubona umwanya we muri sosiyete icyo bamu- bamwitezeho n'uko bamubona nagira ngo noneho ubwo turaza gukomeza tubigarukeho muri kiganiro ariko nagira ngo tujye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya amerika ijambo si iryanjye gusa nagira ngo duhe umwanya teogene teogene uranyumva
ndabumva neza wiriwe neza uri hehe
kigali mu rwanda yego ikibazo cyangwa igitekerezo
kugira ngo mbanze tuzi uwo mutumire Mm, narakumva
hanyuma murakoze cyane dozeni
niho neza
yego ya- yagushuhuje Eh, komeza ikibazo iyi cyawe cyangwa- Eh.
namushimiye kandi uh, namusuhuje
ndagira ngo mubaze nimba yarakoze ubushakashatsi neza yirengagije kuba wenda ibintu byo by'uburinganire bashaka kwigisha cyangwa gushishikariza abantu Mm.
ubundi kuringanira k'umukobwa n'umuhungu birashoboka mu by'ukuri kuko impamvu mvuga ko bitashoboka iyo umubyeyi atwite bijyanye ukuntu n'ukuntu aba agaragara yacitse intege cyane ataranabyara n'uruhinja ash- ahura n'umuntu ahura n'abantu ba- hakabaho abantu bamubwira bati byanze bikunze uzabyara umuhungu cyangwa se uzabyara umu- umukobwa iyo rero mbona atari umuco bitajyanye n'umuco cyane ahubwo ari imimerere ya, ya muntu mbese niko imana yaturemye idushyira iduha n'imbaraga n'ibitekerezo bitandukanye kuvuga ko umukobwa ya- yaringanira n'umuhungu ugiye ku bwanjye mbona bitashoboka none se Icyakora, reka niko icyo teogene nemera yego kandi yikomeza Icyo hanyuma ubwo nemera.
ndakubaza icyo nemera kuri ibyo bitsina byombi nemera ko byakuzuzanya mu buryo bw'imibanire bigashoboka atari eh, ntabwo nemera ko umugabo ari we ufite eh, icyo nakwita pawa wenda mu mu buryo bwo gutunga cyangwa kurushaho urugo ko n'umugore arashoboye ariko kuringanira ibyo ntabwo nabyemera icyo ushaka kuvuga rero kuri ubwo buringanire ku- uvuga ko budashoboka ni iki kandi uvuga ko umugore a- umugabo atari we wenyine wa- ugomba kutemeranwa n'abavuga ko ari we ugomba gutunga urugo ko n'umugore abishoboye niba umugore ashoboye gutunga urugo akaba ashoboye kubyara agatwita amezi icyenda akabyara akonsa umwana akamurera agakora n'akandi kazi n'umugabo yakora iki icyo wita ku- ko uburinganire budashoboka wabanza ukadusubiza mbere y'uko nk'ijambo umutumirwa
uburinganire n'ubwuzuzanye njye mbifata nk'inshinga ebyiri zitandukanye ntabwo mbona ko uburinganire yaba impuzanyito y'ubwuzuzanye ni ukuvuga ngo nshobora kuba umugore ashobora kuba ya- yafasha umugabo eh, ikintu runaka igikorwa runaka mu mu- mu rugo ariko hari ibintu rwose nemera hari ibintu nemera ko umugabo yakora umugore adashobora gukora ni ibiki
ni byinshi cyane duhe Niba- nk'urugero ndemeza ntashyigikiye oya duhe urugero ntashidikanya ko hatarabaho Eh,
hatarabaho umugore ushobora kuba eh, yatabara ngo agende acukure nk'imva mu- hari abagabo yabuzwa n'iki cyane ko cyane oya, uza- ba- ba- aba- abadamu bagomba kuba bari na kure y'ahari gukorerwa icyo gikorwa bakaza nyuma Kubera iki?
umurambo wabo.
Ni- ni ni wa muco cyangwa cyangwa n'imbaraga nkeya afite ku buryo atabishobora imbaraga nkeya Mm, kandi ibyo bintu turabibubahira ntabwo tubibasuzugurira kuko ni uko imana yabaremye
uretse gatoya uretse kugira aho ujya am- ah, marigoleta ashobora ku- kugira icyo yifuza kukubaza nawe mbere y'uko agusubiza Eh, no, murakoze cyane mu- mu- ariko se mubwire.
reka reka- abakozi bazaniye reka kugira ngo ntibagirwa ibitekerezo niko ngira mu by'ukuri ah, ni teogene Mm,
teogene ndagira ngo ngushimire ko mu by'ukuri ah, ugize ubutwari bwo kutubwira icyo utekereza ariko ndagira ngo nkubwire yuko mu by'ukuri wagira ngo wari uri muri muri ya kominoti nari ndimo cyangwa se nta narindi iyo myumvire kandi nahavuye imaze- imaze guhinduka kuko twavuye yuko mu by'ukuri hari imirimo y'ubwoko butatu umuntu wese ashobora gukora hari imirimo igendanye eh, n- n'imiterere yacu mu buryo twaremwe ibyo ni ugutera inda no- no kubyara ibyo, ah, umugabo atera inda umugore akabyara a- akayitama akabyara Eh, noneho ya mirimo y'amaboko uda- ufite amaboko utarayacitse iyo umugabo yakora n'umugore yabikora none ufite ubuzima nturabona abagore ba- babyibushye kandi ba- bakomeye kubera ko babitojwe bashobora gukora imirimo irenze iy'umugabo runaka ata- atakora bitewe n'uko wenda eh, n'ubuzima bwe wenda butagenze neza cyangwa se n'imirire itarabaye myiza ibyo rero birahita bitwereka yuko imibereho ya buri munsi bishobora gutuma tugira za mbaraga tugira za misikire ndetse tugira tugira imbaraga zingana cyangwa se ndetse ntabwo wose wabona umugore urusha umugabo imbaraga tureka guhera urugero rwa uriya mudamu uriya mudamu serena ukina tenisi urubona adafite imbaraga se yabitojwe na murumuna na mukuru we ni uko bose baratojwe kandi baba ba mbere ndetse bagiye no mu marushanwa n'abagabo babatsinda ibyo ni n'akagero gatoya noneho tugarutse ku yindi mirimo igendanye no kwita ku bukungu bw'urugo n'ibiti menya ariyo navugagaho isaba amaboko isaba iki twese twayikora tutarebye ngo ni iyi n'iyi turetse ya yindi yo kubyara no kwita ku rubyaro cyangwa se n'ibindi byose bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere ibi ngibyo nibyo bidutandukanya bitewe n'uko turemye noneho ya mirimo yo kwita ku bantu babaye n'ibiki twisanze abagore kenshi ariyo barimo bitewe n'abari n'umuco ugasanga umugore mbese agize imirimo y'inkumirane arabyara arakarera yarangiza akita no ku rugo yarangiza akita no ku bababaye ndetse akanitabazwa n'aho atuye kubera yuko wa mutima arawufite ariko nanone n'abagabo turabizi ko bajya gusanga ibiti bibatwara none se umugabo atuye mu burwayi akita ku murwayi akita ku bababaye hari icyo yaba ntacyo yaba ariko turamutse tubonye umugabo utwite ibyo twatangara ibindi rero byose ibyo by'ubundi bwoko bubiri navuze umugabo n'umugore babihuraho kandi nta kibazo tugarutse rero kuvuga ngo atwite ngo umuhungu ngo agaragara nk'umuntu utwite umuhungu nyine kuko aba yagize imbaraga nke cyangwa se yahindutse n'ufite umukobwa afite ukuntu ahinduka ariko tubyemeye ko ari byo mu buryo biyologike mu buryo bw'ubuzima ni za horomone zifite ukuntu zigenda mu mubiri zikawuhindura ibyo rero uko umuhungu uko utwite umuhungu yahinduka n'utwite umukobwa afite uko yahinduka ibyo ntabwo ntabwo ari ikibazo sibyo noneho twongere akandi kantu nongeye gusorezaho nongeye gusoza mvuga ngo mu by'ukuri amenye yuko ako kantu ndakavuze kugira ngo akamenye yuko ya mirimo y'uburyo butatu tiporozi niko mu cyongereza babivuga umurimo wonyine gusa utakora kandi umugore wawe yawukora ni uwo gutwita kuko uramutse utwite twatangara ariko dusanzwe uhetse umwana dusanzwe urimo gukora imirimo yo guteka n'ibiki twabona ko hari ibisanzwe tubona ko hari ibintu byahindutse kuko imirimo y'abagabo n'abagore irahinduka bitewe n'ibihe n'ahantu murakoze ngewe urakoze cyane teogene aracyakumva ibyo ari byo byose nkunganiye wari uvuze uti gutera inda umugabo aratera inda ariko nanone ntashobora kuyitera umugore nawe atabigizemo uruhare urumva baruzuzanya byose biri hamwe ntabwo yatera inda gusa hatarimo n'uruhare rw'umugore urumva rero niba ashobora kuyakira kandi akanayitwita akayibyara agakora n'ibindi birenze ahubwo umuntu yavuga ko umugore afite akazi kenshi cyane
teogene cyane kandi bikaza noneho bikatwereka ko harimo ubwuzuzanye
teogene hari icyo ubivugaho mbere y'uko twakira kamwe wenda ambabarire kumubaza ibibazo wenda sinzi uko nabyita hanyuma ko hari urugero rumwe afite rw'umudamu ujya ukwa umugabo kugira ngo babane yabuzwa n'iki mbese
nimba hari urugero rumwe afite arutwe simbizi reka gusubiza
reka musubize biragaragara yuko imyumvire afite ndimo ndayumva cyane kuko aribanda ku muco cyane kuruta ibintu bifatika n'ibishoboka mu buryo bufatika reka mpahitamo urugero yuko mu buhinde bitewe n'umuco waho abagabo abagabo barasabwa bagakobwa ashobora kunagira nkamubwire kuko iyo tugenda tureba aho uburinganire buri n'umuco tugenda tunareba ibindi bihugu tukagereranya tugasanga ko hari ibihugu bimwe bikora ibi bindi ntibibikore no kujya gutukura rero hari ahandi hantu rwose tuzi hatari hari abagabo abagore barabikora kubera ko abagabo batari bahari nta kintu babaye kandi ntabwo na n'ubu barahari rero nagira ngo umenyeshe ko mu buhinde abagabo abagore nibo basaba abagabo murakoze
teogene reka tukurekerere ubwo sinzi niba hari icyo ukuyemo gishobora gutuma yenda uhindura imyumvire cyangwa se niba ukitsimbarayeho ibyo ari byo byose ni uburenganzira bwawe
murakoze cyane gusa nemera ubwuzuzanye ariko uburinganire wapfira
uri umupapa mbese
yambaye umusore
mfite ubwoba ko abana bawe uzabarira mu buryo butandukanye cyane
oya Eh, anyway iyi Mm.
mpamvu nge ntabi- ntabi- ntabiha agaciro cyane urumva Mm.
I- i- bafata imico y'ahandi mm, bakizana igashaka kuba yaganza imico y'igihugu cyacu Ibi Mm.
bigatuma rero byivanga ukabona abantu bahakanye ko ari abanyarwanda mm.
abantu babaye abanyamerika nyarwanda ntabwo ntabwo njye ari uko mbikunda Eh, ntacyo ibyo ari byo byose hari abo mu nteko y'ururimi n'umuco twigeze kuganira bavuga bati umuco urakura urumva rero rero urwego rw'indwemera ura ntacyo rukora Eh, sawa urakoze cyane reka twakire na frederic frederic
Herewe neza uherewe urahagana he
ngozi Eh, urafite ikibazo cyangwa ni- ni icyiyumviro
Eh, nari mfite ikibazo Mm,
eh, kandi nkagira n'ibyiyumviro yego
Eh, nubwo mu burundi tumaze iminsi tutabumva cyane rwose kuko na wa murongo wo mu rwanda twahakubwiriza ko w'ijana na kane n'ibice bitatu utagikora twabona ko utagikora iradiyo hahetse nk'indwi hafi indwi zibiri tutayumva Ni ikibazo kirimo gu- kwitabwaho bishobora kuba byakemutse vuba mukomeze mwihangane
yego Mm, turashimiye cyane uwo mutumire kuba mwamutumiye mhm.
ariko rero nagira ngo ndababwire ku kijyanye n'uburinganire cyangwa se ubwu- ubwuzuzanye Mhm.
burya uburinganire n'ubwuzuzanye eh, nibaza ko ari ibintu bitandukanye bibiri bitandukanye yego
kuko uburinganire uburinganire ni nk'uko wewe muba muvukana n'umuhungu eh, uri umuhungu ukaba uvukana n'umukobwa mukaba mufite uburenganzira bumwe nko ku bintu dufate rusange byo mu muryango yego
dufate ubwuzuzanye nabwo nibaza ko koba ari nk'uko muba mubanye nk'umugore n'umugabo eh, mukaba mufite uburyo mwuzuzanya kugira ngo mugere ku ntumbero mwebwe y'icyo muba mushaka kugera ko yego nko mu mibereho myiza y'urugo Mhm.
Eh, ariko rero ikindi nagomba kubabwira ni uko nabonye ikintu kijyanye ni eh, kijyanye n'ubwuzuzanye nabonye umenga kiragoye cyane rwose kuko hariho abantu mbona umenga bacyakiriye nabi hagati y'abagore cyangwa abagabo ubwuzuzanye cyangwa uburinganire
oya ni nkurikije ubwuzuzanye.
nkurikije uko wari ubisobanuye ikigoye ni ikihe ni uburinganire cyangwa ni ubwuzuzanye
Eh, ndavuga ubwuzuzanye mu mibanire y'ingo yego
Eh, mu mibanire y'ingo narabonye ko harimo ikigoye cyane rwose bitewe n'uburyo bashyizeho ubwo ubwo bwuzuzanye bitewe n'uburyo batari babanjije kubyigisha abaturage cyangwa se abanyagihugu
ariko uh, frederic niba twumvikana ntabwo ari ubwuzuzanye bwashyizweho ahari- hashyizweho ubu- uburinganire kugira ngo bose bagire uburenganzira bungana Na- bishyirwaho nyine n'amategeko aho aho- nyine aho uburinganire navuze ko navuze ko dufate ari haba a- haba ari mu muryango ariko Mm.
mu bwuzuzanye nibaza ko haba ari muri za ngo z'umugore n'umugabo baba bubakanye Mm,
nicyo cyiyumviro cyanje gusa uburyo nabibonye yuko hariho ibitagenda neza ni uko hariho ababifashe nabi bamwe bakabyakira yuko umenga babahaye nk'aba eh, nk'igitsina gore bakaba ba- abagore bamwe bamwe bakabyakira nk'uko babahaye ubushobozi bukomeye cyane rwose abandi bagabo nabo bakabyakira nk'uko umenga hariho ubushobozi babambuye mm.
kuva ntibabibona iryo kimwe tegeko rimaze kubaho kuva iryo tegeko rimaze kubaho jewe maze kubona ibibazo bimaze kubyuka mu ngo bitandukanye nyinshi cyane rwose Mm, gushika wadu- naho waduha nk'urugero hajamwo n'ubwicanyi gushika naho hajamwo n'u- n'ibintu bijanye no kwicana Mhm.
nk'umugore n'umugabo ugasanga bicanye bitewe n'uburyo usanga batacyubahana mu miryango yego bitewe n'uburyo umugabo aca abona umenga umugore ya- yamugiye hejuru cyane rwose abagabo nabo n'abantu bakunda kuba bafite ibyiyumviro nyine vya mahagufi y'uko umuntu atagomba kubaruta Mm, yaje kumusumba cyangwa eh, kumutwarira umwanya mu muryango
yego ivyo rero nabonye byaravuye mu ibibazo bikomeye cyane rwose sinzi nk'amaleta atandukanye kuko ibyo narabibonye nko hagati mw'iki gihugu cyacu cy'i burundi kandi nkanabibona no mu gihugu cy'u rwanda naho mu burundi bitarahama cyane ariko mu rwanda narabonye yuko hoho nyine babikurikizanya ariko narabonye ko ibivamo atari byiza leta leta zari zikwiye kureba uburyo zishobora kubanza kumvisha bamwe n'abandi kugira ngo ibyo bintu babyumve kumwe kuko biravamo amakimbirane ugasanga ingo zatanye ugasanga imiryango yatanye kandi cyari ngombwa Ye, urakoze cyane rwose ubwo turaza kubigarukaho tureba ingaruka ah, umutumire rwacu bwaraza kutubwira nawe urazivuze zimwe ziboneka muri ibyo bijyanye n'uburinganire ndagushimiye cyane frederic
yego namwe murakoze Eh, tukugumishe ku murongo ubashe kumva icyo umutumirwa avugaho
yego byiza mwungumiza ku murongo Ye.
kuko iradiyo ntituyumva ihangane gatoya tubanze twakire undi mukunzi w'ijwi rya amerika reka twakire vena vena yego
vena uranyumva ndakumva ye wiriwe urahagana he wowe
rero ndi mutanguzi cyankuzo mwiriwe mute
ni amahoro n'amahoro yego ikibazo cyangwa iki- icyiyumviro
icyumviro by'ibyo bintu duha ubutegetsi abakenyezi ongerejwe
ati icyumviro cy'ibyemezo by'ubutegetsi abakenyezi mu mu burundi cyangwa izindi no mu kindi gihugu birimo ingorane kubera umukenyezi yabaye umutegetsi hari igihe twasi dufate ibice bya hafi abaye nk'umukuru w'umusumba ashobora gutaha mu ijoro umugabo yamukugisha ongera ongera ijwi ye uravuze ngo umukenyezi umukenyezi abaye nk'umukuru w'umutumba ataha mu ijoro
Eh, Mhm.
ataha ijoro umugabo asigaye muhira agize aravuga ngo yaje ku mirimo y'igihugu Mhm.
urumva ni ingorane E- yego byari byiza mugani hariho ababyitwaramo nabi leta yasiye
Ni- ntabwo turimo kukumva neza ijwi ryawe ririmo gucika Mm. yego komeza komeza usoze igitekerezo cyawe hanyuma dukomeze twakire n'abandi komeza ati leta kubera ari umubyeyi yari ikwiye kugira abaha inyigisho Mhm.
baka- bakamenya icya mbere cyocyo u- i- i- imi- imigambi ibikorwa bya leta no kubaha urugo Mhm.
yego Eh. sawa urakoze cyane urakoze cyane kuri icyo cyiyumviro cyawe Eh, reka reka mutumirwa agire icyo ababwira noneho mbere y'uko twakira uh, undi mukunzi w'ijwi rya amerika Eh, goreti eh, frederic na na vena ba- baragusha ku kintu kimwe urebye
Mm.
Eh, mugire icyo mubabwira
Eh, murakoze jeni icyo nashaka kongera kuvuga ni uko mu by'ukuri ubwa- bwaba uburenganzira n'u- n'uburingani- eh, bu- bu- bwaba uburinganire n'ubwuzuzanye turacyabyitiranyi ahubwo ndavuga kuri frederic Ah, hari aho yashaka kuvuga ubu- ubu- uburinganire ariko akavuga ubwuzuzanye Mhm.
kuko uko byagenda kose ikigaragara nk'aho abantu bafata nk'ikibazo ni uburinganire kwa ukuringanira rero ah, birasa n'aho bivuga ngo ah, niba umukobwa afite uburenganzira niba umuhungu afite uburenganzira bwo kwiga n'umukobwa ni uko niba umukobwa niba umuhungu afite uburenganzira bwo kuyobora n'umu- n'u- n'u- n'umuhu- ah, n'umukobwa ya- ya- agomba kubugira kandi habonetse amahirwe yo kugira ngo babone nk'ako kazi ntabwo turi burebe abagabo gusa tureba n'abagore kandi barangiza bahembwa umushahara ungana bitewe n'akazi ka- kangana kandi kameze kimwe Eh, ibyo rero nibyo akenshi kutabyumva bitera ikibazo nagira ngo ah, ah, wenda ariko nkosoraho cyangwa se ariko nongeraho ako kantu ntekereza yuko yagiye asa n'aho abyitiranya naho kubyi- ku byerekeranye n'ubwuzuzanye ntabwo byatera ikibazo kubera yuko nitumara kumenya ko umuhungu n'umukobwa baringaniye kandi ko no mu rushako umu- umu- ah, ba- ba- bagiye kubaka urugo mu buryo bungana baza- bazumvikana ku buryo- ku byo bagomba gukora Ntiba- ntibavuge ngo umugore umugabo nava ku kazi akaza yicare umugore amurebere byose aho niho hakunda kuba amakimbirane wa muntu agashaka kuba nk'umwami ariko ntiyemere ko umugore ari umwamikazi njye nkunda kukavuga gutya ugasanga rero biratera amakimbirane ni gute twese twavuye ku kazi nimba ari ibiro twabigiyemo nimba ari kujya gushaka amakuru cyangwa se gukorana n'abaturage mu giturage aho ngaho twese twarushye noneho tugarutse umugabo we ashaka kugira ngo yicare televiziyo ntawe yakoresha devuwari abana agatiza ko umugore ateka akamugaburira yarangiza agakoresha abana devuwari yarangiza akajya kumenya imyenda bazambara ejo akayitera urumva ubwo naho niho ari akabazo yego reka nanjye nkunganireho gatoya kutamenya ko tu- twakumenya ko tutaringaniye kutamenya ko turinganiye kandi ko twese duhamagara gukora ugasanga umwe aricisha undi akazi ugasanga Nibyo.
urabona bwa bwuzanye bwapfuye ni icyo nashakaga kuvuga nyine kumva ko ngo umugore ngo ari we ngo umunyantege nke hanyuma warangiza uka- ukumva ko ibyo byose ari we ugomba kubikora kandi mwese muvuye ku kazi kimwe ariko noneho narangiza we azakoresha abana dovuwari iyo mikoro aba ari we ireba arebe iby'urugo niba afite abakozi ari we ubacunga niba afite guteka ari- aba ari we ubikora kandi n'umugabo avuge ngo noneho namukorere ni- n'ibyo amukeneyeho byose ako kanya
Eh, na bya bindi by'imyororokere nabyo akaba agomba kubijyamo cyane kandi yananiwe eh, ubwo rero ntabwo urumva ko ari ikibazo twumvikane rero yuko nitwumva ihame ry'uburinganire tuzamenya ko nawe umugore ari umuntu ko akeneye gufashwa ko akeneye kwitabwaho nawe nkuko nanjye nshaka ndi umugabo reka mvuze ko ndi umugabo nshaka ko banyita- umugore anyitaho nanjye nza- nanjye ngomba kumenya yuko nimba ndinganiye kandi twese turi abana uh, bavutse kimwe ngomba nawe kumwitaho kugira ngo yishime bikagenda byuzuka aho rero bwa bwuzuzanye buzashoboka ariko nitamenya ko tu- tu- turinganiye nk- nk- nk'abantu bo- ba- banganya agaciro imbere y'imana n'imbere y'amategeko nta nubwo kuzuzanya bizashoboka yuzuye Yeah, niho hazavamo za ngaruka nyine hakazamo ka gasuzuguro uriya frederic yavugaga noneho bikavamo ni- ni- ni- n'ingorane zikomeye aho yavugaga ati hash- hari n'aho bivamo kwicana eh, na- ni- birababaje
Eh, kubera ko abagore bamaze kumenya yuko nyine ubu- uburinganire babufite donc, a- a- uburinganire buhari kandi ko aribwo turimo kugenderamo kugira ngo tugere ku iterambere ry'ingo n'aho dutuye n'igihugu Ba- ba- bashaka kugira ngo bavuge bati ariko gihe ko bitameze kuriya koko kubera iki ariko gihe bitameze kuriya ariko se ubu ntiwakora ibi nanjye ngakora ibi ariko se amafaranga yawe kuvuga ngo ni ayawe gusa yanjye akaba ari ay'urugo urumva harimo uburinganire noneho ugasanga eh, kubera ko wamuvanye kuri ya ntebe yari yicayeho y- y'ubutware bukomeye cyane butav- butavuguruzwa butavugwa niho amakimbirane atangira
yevena rero yongeragamo n'ibyerekeranye n'akazi ah, aho bigonganira umugore arimo gukora akazi nka- nk'ak'umugabo yaba arimo gukora nk'akazi k'ubuyobozi bikamusaba yenda nko gukora amasaha maremare yataha nijoro bikaba intambara
birakomeza nyine b'intambara kuko uwo mugabo ntaramenya yuko igihe umugore adahari cyangwa se umugore ari mu bindi mu kandi kazi ka- kandi gafite inyungu urugo ko yagombye kuziba icyuho kuko ntabwo aramenya yuko hari- ha- ntabwo ara- ntabwo arayifata mu mutwe yuko nta kazi kanditseho gabo n'akandi kanditseho gore keretse gutwita no kubyara nakomeza kubifata gutyo rero hari n'ababurara rwose hari n'uwawe nibwira ati jesi ushobora kurya ibiryo by'umugore ndetse kubera iki ati yaza saa sita yaza ryari agomba kuyaranza akaba ari we ungaburira eh ndavuga ngo iki ni ikibazo Eh, umuboyi Ntabwo ari umuboyi kubaho- umukozi wo mu rugo Eh, ntashobora kumugaburira
oya kandi byarangiye nabi byarangiye batandukanye Eh, urumva yamusabaga ibi- ibirenze ubushobozi bwe yamusabaga ibirenze rimwe ngo amushyira no ku afata umwana yarize ngo afata telefone ashyiraho ijwi ry'umwana arimo kurira urumva iyo urumva iyo turoma u- u- umugore ari mu nama undi atereka ngo uhugu ushaka ashyiraho ijwi ijwi ry'umwana arimo kurira urumva urumva urumva Ruzeni, urumva iki kintu kumva ko umugore ngo urimo uramubita ko ari nyina w'umwana nyamara urabizi neza ko ari mu kazi kandi gafitiye leta akamaro ugahita ufata umwana ni nko kumuturomatiza ni nko kumu ni- ni- ni- Nu- nko n'ubundi, ni kumwibutsa ukumutesha yuko- umutwe.
ni ukumwibutsa- ukamwibutsa ngo uri umugore niba wicaye nawe ngaho uri minisitiri cyangwa uri depite uri umugore bari wa mugore umwana aragukeneye nyamara umu- umubyeyi w'umugabo nawe ashobora kwita ku mwana rwose nta n'icyaha kirimo ahubwo harimo ubutwari Mm, nga- uko Rero bivuga izo ngo zi- izo ngo zigenda zigira ibibazo gahoro gahoro ugasanga zirangije zatandukanye ahubwo babyitwayemo neza ubanza aribwo ah, ingo zagenda neza nyine ba- bakuzuzanya muri byose
iyi bwa buringanire ni ntibwumvikana neza tukamenya ko nta mirimo tutakora mu rwego rwo rwo gufashanya kuko twubahanye Uburi- uburinganire buzana kubahana kubahana bikazana kuzuzanya rero iyo bimaze kugenda gutyo urumva habanza uburinganire habanza kumva ko uwo muntu ari umuntu nkanjye haza ubwo harimo no kubahana no guhana agaciro noneho rero no kuzuzanya bizashoboka kandi bigende neza cyane yego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho ikiganiro twagihariye abagore ku munsi wa gatanu umutumirwa wacu ni umunyarwandakazi madame marie goreti mukanzigiye akaba yarakoze ubushakashatsi eh, ku buringanire hagati y'umugabo n'umugore mu rwanda aradusangiza rero ku byo yabonye ariko namwe mufite umwanya wo gutanga ibitekerezo ndetse no kumubaza hanyuma twakire muri uyu mwanya emmanuel turi kumwe tuyise emmanuel utuye mu kagari ka kinyanza mu rwanda Eh, kagari kahe
akagari ka kinyanza umurimo akarere ni nyagatare yego ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo natwe natwe mbona inaha muri nyagatare ubwuzanya byose turabikora Mhm.
iyo urebye ubona ari ijana ku ijana ababikora nibyo
Eh, reka tubibashimire
eh, Mhm. ubona kandi, eh, ubona byara bya- bifasha mu ru- mu ruhe rwego ubona bim- uravuze uti ni ijana ku ijana aho mubona bigejeje ingo ni hehe
nyine ukajya umu- umugabo ikintu cyose akoza akaba agifatanyije n'umugore we Mhm.
ibintu mbese ibintu byose ibintu byose byo mu rugo Mm.
bakaba babifatanyije ari ibyabo kubera baba buzanye ibintu byose byabo Mm. wowe wari wubaka niba atari ibanga
yewe ntabwo ndubaka Eh. ubwo ndiza Ariko- uzakurikiza urwo rugero rw'abandi
urugero Mm, uza- ntuz- ndavuze ntuzakurikiza urugero rw'abandi aba- aho ngaho i nyagatare Ubwo- ndumva ubishima ko bigenda neza
nawe nzabakurikiza ubu- ubu byanga byakuno nzabikora nanjye Ye. ndagushimiye cyane
turi kumwe nawe turabashimye Ye. Eh, twakire na jean marie jean marie uranyumva
cyane rwose Mm, wiriwe neza urahagana he?
Eh, mwiriwe jewe ndi umurundi eh, ariko ubu ndi mu buhungiro ndi mu gihugu cya tanzania Mhm.
eh, mu ikambi ya mutenderi mutendere Ye, u- ah, m- gatoya nkubaze gatoya ubwo ufite amakuru y'aho ngaho hari abarundi barimo gutaha nk'uko turimo kubyumva
Eh, ni ukuvuga icyo gikorwa ni ukuvuga eh, ndibaza murazi ko twari twahawe ikiringo cyo guhera itariki imwe z'ukwezi kw'icumi yego uwo mwaka nyine eh, ni ukuvuga yuko eh, ku wa kabiri itariki imwe Mm.
ni ukuvuga bari ko bahiraheza eh, i- rusansuma yari kiraba hano muri hano muri iyi kambi yacu ya mutenderi Mm.
eh, ariko kandi eh, hari ikintu bakoze cyatweretse yuko kumbure eh, bari ko bubahiriza y- ya masezerano ya leta ya tanzania na leta y'u burundi basinyiranira bajya bashikiranganje babiri kuko eh, bara- iba- baraje na hano muri aha iwacu i mutenderi Mm.
ni ukuvuga rero kuwa kuwa kabiri hari abantu batahutse eh, hara- hari abatashe by'ukuri bariyandikishije kubera ko eh, bariyandikije hanyuma barabafisha hanyuma ku wa kabiri baratwara imizigo yabo ariko kandi hari abandi bafatiyeho bas- bari bagiye kubwa ibibazo bari bafite kuko wari umunsi w'ibibazo baca bagenda bagiye ku ku- muri UN kugira ngo baje ku- kubaza ku ibibazo bijanye n'ama eh, n'amakadi cyangwa se amafomu ibi- ibi- impapuro duhabwa na UN twerekana ko zituranga ko turi impunzi ariko kandi ntibyakunze ahubwo ugiye ufite ikibazo bakubwira bati kugira ngo ikibazo cyawe gikemurwe genda utekere imizigo yawe hanyuma uze ati hanyuma dukemure ikibazo cyawe ushitse baca bakwereka imodoka ugaca wurira ni ukuvuga uko niko byagenze eh, hari nk'akarero nk'umuntu eh, ni ukuvuga yara i- i- intuze ikadi yiwe yarugawe ku buryo adashobora kuronka imfashanyo izo ari zo zose zivuye muri un zaba imfungurwa cyangwa ibindi hanyuma ku- rero uwo munsi kubera ko wari umunsi w'ibibazo kuko i- intuze bari bahejeje ku wa mbere ariko ku wa kabiri wari umunsi w'ibibazo agiye rero eh, kuba- kubaza ko bomwugururira i- iyo iyo ntuze y'iyo kadi yiwe Mm.
baca bamubwira ngo nagenda azane imizigo hanyuma ngo ba- bagire eh, ngo bugurura iyo kadi yiwe ngo ari uko azanye imizigo kugira ngo atahe kugira ngo bamushe ku rutonde rw'abaja kuronka imfashanyo Mm.
mu burundi ko niko byifashe niko byagenze kandi baragiye batari bake kweri muri izo nzira Mm, ariko uyu munsi ntabagiye nta- nta- ntabo batwaye
oya uno munsi nta bagiye ariko sindamanuka kuraba ahantu hari bijya bibaho abantu kuvuga bafishako ariko numvise yuko boba kuba hari abandi boba bamanitse bazotakuba mu ngo ariko sindajyaho nta byemezo nta byemezo sino bivuga ko byinshi urakoze ngaho baza ikibazo cyawe cyangwa se utanga igitekerezo ku byerekeranye n'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore
ego ahubwo rero yewe mu mbabarire sina karemwandondeye sinashoboye kuba hafi ya telefone ariko kandi sinaronsa akanya ko kuba hafi y'iradiyo ariko sinzi ko mwusubiramo gatoya kumbure havuzwe byinshi ntabwo twabisubiramo byose ubwo we wavuga uko ubona uburinganire hagati y'umugabo n'umugore cyangwa se ni uko ubibona cyangwa se niba hari ikibazo wumva ubifiteho hanyuma umutumirwa akagusobanurira kuko yarabikurikiye akora ubushakashatsi yandikaho igitabo akurikije ibyo yabonye mu rwanda wowe uburinganire cyangwa se ubwuzuzanye hagati y'umugore n'umugabo ububona gute muri make ni ukuvuga uburinganire si bibi kuba bwoba hagati y'umugabo n'umugore ariko kandi nka twebwe turi hano muri kino gihugu cya tanzania bo basanzwe bashyira imbere umukenyezi ni ukuvuga twebwe nka twebwe abagabo turagira ibibazo bidasanzwe bivanye n'ukuntu tanzania ishyira imbere umukenyezi cyane ni ukuvuga ntanze nk'akarorero ni ukuvuga urashobora kujya nko dufate nko ntazibona zidakubitana amahembe niko mu kirundi babivuga hari nk'akantu kagoranye mu rugo hanyuma kumbura umukenyezi akitwara wowe w'umugabo hanini by'ukuri ntibakumviriza ariko noneho hanini ahubwo twe tubona yuko ahubwo umukenyezi ahubwo umenga niwe ahaye ajya hejuru ahubwo y'umugabo umugabo afite uburenganzira bwinshi gusumba umugabo ntaza akarorero ni ukuvuga kuri kuri iyo rusansuma twe duherukamo hano hano mu nkambi ya mutenderi ni ukuvuga wewe uri mu bushinga ntaho uri kumwe n'umukenyezi wawe n'abana bawe mu kuguha rujya rupapuro rukwemeza ko uri impunzi ni ukuvuga ntibaruha umugabo baruha umukenyezi none se wumva hari uburinganire bwoba buhari cyangwa ahubwo n'ubusumbasumbane
iyo babumuhaye se bamuhaye urwo rupapuro haba handitseho n'umugabo we n'abana
yego mwese muba muri ko ariko wowe umupapa utwaye ukuboko ngo ugiye gutora ntibaguha ni ukuvuga baruha umukenyezi bisigura yuko ari we mukuru w'umuryango
hanyuma bibatwara iki ubwo iyo ingaruka zirimo ni izihe yanditseho akaba ari we ubyakiriye cyangwa ari umugabo
sawa ni ukuvuga kurutora nta kibazo ariko kandi harashobora kuba ingaruka kumbure mu rugo bivanye n'umuntu kuko ntituremwe cyo kimwe kumbure nk'umukenyezi ugasanga aciye agomba kumbure kwishyira hejuru nk'uko umenya niwe koko by'ukuri iyo ari umukuru w'umuryango kuko niyo niko biri nibyo nibyo bahawe niyo mategeko ava muri we ni yuko umukenyezi ni ukuvuga ariwe mukuru w'umuryango rero ugaca usanga birateye ikibazo kumbure mu rugo harabaye kutumvikana bivuye kuri ibyo
niko se jamari imbere y'uko nkurekura ubwo umugabo abyakiriye abyakiriye akumva ko umugore ari we wabonye urwo rupapuro bakuzuzanya mu byo bakora byose hari icyo byabatwara
nta kibazo by'ukuri nta kibazo ariko kandi bivanye ku mbure kuko abantu dufite imico itandukanye cyangwa n'imigenzo itandukanye hariho abatabibona neza ahubwo kuko nko mu burundi twebwe aho tuva kuva kuri ba sokuru ba sogokuruza ni ukuvuga twarezwe indero cyangwa indero twasanzeho bivuga yuko umugabo ari we mutwe w'urugo nk'uko bibiriya ibivuga ariko kandi hano naho turi tubona yuko umenga ahubwo biratandukanye
mwumva bibabangamiye rero
muri rusange biratubangamiye kuko uca umenga ryajunja n'ijambo ry'umushinga ntawe uca umenga sinzi uko bimeze
mwumva barabambuye ijambo urakoze cyane kudusangiza kuri ibyo bitekerezo jean marie
yego mubwire amahoro namwe ari natwe tw'impunzi turani mutembere kwe turabatasha cyane kandi turabashimira ku biganiro ndetse n'amakuru mudushikiriza buri munsi turaba natwe turabishimira rwose ko mukomeza kudukurikira mukanatugezaho n'inama ndetse n'ibitekerezo urakoze cyane
yego murakoze namwe radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka tubanze twakire hussein mbere yo gukomeza hussein
alo ndabumva wiriwe neza urahagana hehe mwiriwe neza ni amahoro ndi muri mozambique
nuko mozambique se mwiriwe muti alo yego ndabumva mumeze neza eee ni amahoro ni amahoro turaho nuko ye ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
eee igitekerezo nari ngifite ariko urumva gusa abagabo nyine twe tumenyereye yuko ari twe tugomba kuza ku myanya y'imbere buri gihe ku kintu icyo ari cyo cyose ariko rero burya muri iki gihe tugezemo noneho aka kanya burya twagombye kuzanya n'abagore nyine abagore nabo urumva aka kanya navuga ngo barafite ijambo kimwe nk'abagabo uravuga neza
yego namwe
ubwo ni uguhanura bagenzi bawe bari batari babibona
bagomba kubibona yego murakoze cyane urakoze nawe mari goreti wabumvise emanuweli jean marie na hussein ni icyo wababwira
nahumuriza uriya ukiri mu nkambi yitwa
uri mutenderi ni jean marie muri tanzaniya namuhumuriza amubwira ngo niyumve rwose yihaye amahoro kuko ari umugore wagiye kwakira ibyo biryo akaba ari we uyobora mu gihe runaka nawe akaba yamubwira ati ibi nibi reka tubivuganeho gutya tubikore gutya yemera yuko ibihe bihinduka kuko ntabwo hari hari aho ibihe bihinduka urwo ni urugero rwiza cyane rwerekana ko ya mirimo dukora bitewe n'uko turi abagabo cyangwa abagore irahinduka bitewe n'ahantu n'igihe reka dufate urwo rugero kandi nta n'icyo bitwaye none se byaramwishe se ntarya akaryama se nayoboka neza bishobora kumugira ingaruka nziza ariko niyishyiramo cya kibazo y'uko yasuzuguwe bizazana ingaruka mbi ndetse bishobora no kumutera icyo bita siteresi bikaba byamutera n'igikomere ku mutima ijambo rwose ndagusaba kugira amahoro umenye ngo imirimo dukora reka nawe tufate nk'umurimo arimo arajya gufata ibya funguro akabasha kuribika akabasha kugenera urugo ibyo bagomba kurya bitewe n'ibyo yabonye ibyo biragaragaza yuko wa murimo w'ubuyobozi wahindutse wabaye uw'umugore ariko nawe igira ibindi ukora mwuzuzanye wowe kumva yuko mu mutwe mu mutwe wowe kumva yuko ibintu byacitse kuko hariho abagabo benshi bafite ibyo bita siteresi cyangwa se turoma bumva yuko cyangwa ihungabana bumva yuko basuzuguwe mu by'ukuri ntabwo ari byo ntabwo ari byo rwose ntabwo ari byo niba ari byo cyonyine bashobora kuba badahuriraho reka barebe ukuntu babivuganaho habe nko kuganduka abagabo rero tubuze kuganduka baravuga ngo babaye inganzwa ariko hari undi mugabo nkunda cyane yarambwira ati ntacyo reka mbi inganzwa ariko urugo rwanjye rwe gusenyuka ese ubundi hari ikibi kirimo ariko ijambo namubwira nawe na hussein nawe arabibabwiye rwose ati twari dukwiye gukanguka tukabona ibintu uko biri aho kugira ngo abantu bagongane ngo ninjye ugomba kuba umutwe w'urugo ninjye ugomba kugira gutya
rwose ntabwo nta cyaha kirimo nta n'ikinyagu kirimo ahubwo harimo kugendana n'ibihe n'ahantu turi na yuweni kandi bivuze neza aravuze ati n'abagore bafite ijambo kuko nicyo gihe tugezemo ntabwo ari cya gihe ntabwo ari cya gihe cy'ikandamizwa rishingiye ku gitsina si cyo tukirimo n'ababirimo barasanga yuko bibeshye reka mpite nshima imana ku bw'igihugu kiza turimo kugenda tugira bitewe n'uko ubwo busumbane n'akarengane gashingiye ku gitsina buragenda baragenda babirwanya natwe tukabafasha uko tubishoboye ariko ni ukuri ubuyobozi bwiza nicyo kintu bwabonye ko bugomba guteza imbere bitewe n'uko twese turashoboye
yego urebye rwose ubwo buringanire bufite akamaro igihe bukoreshejwe neza kandi n'imyumvire igahinduka abantu bakabasha bakamenya uko babyifatamo aho kugira ngo bagongane kuko ntekereza ko na un ijya gufata icyo cyemezo cyo kuvuga iti reka nk'umugore aba ari we urebera urugo ibyo kurya ibiki hashobora kuba hari impamvu babonye zishobora kubamo no kuba wenda hari n'ababigurishaga imiryango igasonza ntawamenya byose birashoboka bizanire reka nkuyeraga agashakazi gato cyane nakoze ku nkambi ntabwo ndi bivuge rero kugira ngo batahita bamenya ko abo twaganiriye twamenye yuko abagore harimo abagore tugiye ngiye kugaruyeho gato bavuga ngo abagabo babo ngo ni haseri ngo kubera ko ari yombi bagaburira abagabo bari bampamagaye barambwira ngo nzo zinganiriza abadamu ariko mbasha kuvuganira na bake ko ntashoboye kubona benshi ndababwira ngo nimwumvire neza tubura none se ko agishaka gukomeza kwitwara nk'awa mugabo wa kera aracyashaka kurwana aracyashaka kuvuga nabi kandi nta kintu azana nagira ngo narababwiye ngo abagore ntabwo tugomba kwitiranya abagabo bacu n'ibintu bazana kuko icyo gihe noneho wasanga wa muco twavuyemo burundu wo kubana kandi umugabo burya iyo tubaswe nyine biba bikomeye cyane nta ntabwo rirema rero reka twe twagirwa n'umuco tureke imico mibi ahubwo umuco mwiza tuwugumane none se kubaha umugabo mu rugo ni bibi none se wazagukunda gute utamwubashye ako ngako ntagaciyemo abagore tumenye yuko dufite abo bagabo bakiri abagabo ni nayo mpamvu bitwa abagabo ababishoboye rwose bakomeze babite n'abatware ntabwo leta yaje gusenyera gusenya ingo ntabwo uburinganire bwaje gusenya ingo ahubwo bwaje kugira ngo bwite wa mugore ngo nawe ufite agaciro ku ijambo ariko twe kuba twahawe intebe wa mugani wo nyakubahwa kagame perezida kagame ngo tuzihabwe tuzihagararaho kuzicaraho
yego ako ni akantu nari ni ugukoresha umwanya umuntu afite akawukoresha neza twe kwitiranya abagabo ni n'ibyo bashobora kuzana murakoze yakubahana ni ngombwa rwose nawe urakoze twakire na daniyeli daniyeli wiriwe neza urahagana he
mwiriwe mwiriwe ndi nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u rwanda igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
yeee ndabashimiye ku bw'icyo kiganiro ariko ndagira mu mbariza umutumirwa barakumva
ni iki yabonye mu by'ukuri kiri imbogamizi kibangamira uburenganzira bwa muntu mu banyarwanda ku buryo kiramutse gikemutse mu by'ukuri icyo kibazo abantu babana neza bakabana nta kintu cyo kuvuga ngo baburiwe uburenganzira ibiki n'ibiki murakoze urakoze cyane daniyeli madamu marigoreti muri make yari mubwire daniyeli mwigeze kubivugaho izo mbogamizi zirimo ziragenda ziboneka ariko ndibwira ko muzivuzeho mukasa nk'abatanga n'umuti nk'uko bisaba turimo turasoza rwose nta minota ibiri isigaye bisobanura muri make hanyuma tugasezerana
reka nihute cyane mvuga ngo icya mbere mu by'ukuri abasangiye ubutabitana ibitambo ubukene buragaragara ko ari ikintu kigaragara nk'umuzi w'ibibazo byinshi harimo harimo no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu ugasanga noneho hahandi umwana w'umukobwa n'umuhungu bavutse ntikamere ku kuvuka bihisemo kuvuga ngo ubwo amafaranga ari make reka umukobwa umuhungu we ujya ku ishuri umukobwa asigare ako ngako urumva ko bidashingiye ku bukene ariko noneho umuco n'imyumvire nabyo biza ku mwanya wa kabiri njye niko ndimo kubibona kuko kuko twabwiye gutya na gutya ngo umukobwa ngo agomba kugira gutya umuhungu agomba kugira gutya bya bindi twishyiriyeho byo mu cyongereza bavuga ngo ni social construction ibyo twubatse twebwe ubwacu biri hejuru cyane y'iby'imana yakoze kuko umuhungu n'umukobwa bafite uko babayeho n'uko bavutse noneho ugasanga dufite uko tubaremye n'ibyo tubageneye iyo ni imyumvire igendanye n'uko isi iteye ikindi rero navuga nyine ni ukwikubira cyangwa se ikandamiza bisa naho byabaye muri wa muco w'ubuyobozi gabo cyangwa se ubutegetsi gabo navuze patiyoko sisiteme twisanzemo kuko abagabo ni bo bayobozi bakumva ko hari umuyobozi yabona adahawe ikintu cyangwa se adakora ibi n'ibi umugore akabikora bakumva ko biramutangaje kandi agatangira noneho agashyiramo n'amahane kugira ngo abone bwa burenganzira yumva ko yatakaje nyamara kandi twese tubuhuriyeho ibyo rero ni za mpamvu navuga harimo ubukene harimo n'imyumvire ubukene n'imyumvire mike n'umuco noneho n'icyo nise ibyo twaremye twebwe ubwacu tukabyishyiramo bigendanye n'isi noneho itegekwa n'umugabo cyangwa se iyoborwa n'umugabo bigasa naho byabaye itegeko ubwo ndibwira ko ibyo biramutse bihindutse cyangwa se iyo myumvire ika igahinduka byarushaho kugenda neza reka rero ngushimire cyane marie goreti mukanzigiye kuri kiganiro tugiranye nshimira n'abo twari turi kumwe ngashimira abatubajije ibibazo n'abatanze ibitekerezo nizere ko ikiganiro kiri bufashe benshi kugira ngo ingo zirusheho kugenda neza ngashimira rero mwese mwese aho mwari muri kandi mbizeza ko fm mu minsi mike izaba yabonetse mukongera mukishima mukabana natwe kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabashimiye rero mukomeze kugira ibihe byiza